adamawa state people wetin dey happen for your side hey eh, eh. hey i for dis country no good news again dis news wey be say di news dey trend everywhere na about dis man wey im face look like rejected sacrifice abeg put am you don see am now im face im name na mohammed sali from adamawa state dis man one thing come happen between him and his wife This man don get like nine children so na two wives him get so the first wife come go meet this man muhammad salih say ah my husband o our first born wey you dey call say wey you dey think say na your daughter lo, no be you born am o oh. na another man get the the belle so abeg make una no vex so wetin we go do to this issue na so Mama Sally come talk say how for the past sixteen years wey be say i don dey take care of this daughter for the past sixteen years wey be say i don dey carry out all the i don dey carry the call fatherly responsibility on top this child wey dey call that the the child name na aisha why you go dey tell me now say no be my daughter why do you do this kind of thing na na so the man vex Mama Sally. he come vex first thing first he first send the wife him sent am out say he no do again say he no want anything again he come talk say okay o oh, make the child make the child aisha wey wey the woman talk say no be him born am he give am to second wife say make second wife dey give make second wife dey take care of her later on hatred come dey you know that kind of thing na nigeria we dey na mohammed saleh come dey talk say how him go dey take care of someone wey be say no be him born am he con deceive he con lie give the child aisha say ah but we go house go buy fish outside na fish mohammed sadi tell the the that innocent child say they wan go buy for the family he talk say make dem go buy fish na what later later on we come dey hear say na one friend like that na him convince mohammed sali say how you go dey take care of someone else child na the friend come tell mohammed sali say make dem go kill am for bush make dem go kill him own daughter for bush now mohammed sali and the friend and the daughter dey come enter bush dey come kill the child na the same friend wey advice mohammed sali say make dem kill dat same daughter and di same friend come dey advice mohammed sali again say make dem go police station go report say di daughter dey missing imagine imagine di same friend wey tell am say make dem kill dat daughter and di same friend wey dey tell am say make dem go report for station say di child dey missing as they come report and so the state cid dey come dey find out so after after some weeks some months they come find out say na the man na him kill am na him kill the the daughter for bush my own point of view na this, i go firstly talk about the wife now the first thing be say wetin make the wife leave the child with the man you know. He don already send you packing say no be him say na this issue cause you say make you leave the husband house why you come leave the child with the man to do what no be him get the child you still come leave the child with him secondly be say when you know say you don get belle for another man why you no tell am before why better why you come keep am for good sixteen years so the man come dey do fatherly responsibility on top another man's child for good sixteen years without letting him to know anything about it for good sixteen years but some woman wicked oo some woman wicked that's why this people dey tell you say dna he good dna good dna good dna good i tell you if the if the cost of dna cheap for nigeria i'm very sure say ninety percent of family go dey scattered for dis country Eighty percent of family for dis country go dey scattered for dis country now tell me say di man wey kill di child now see now e don dey go jail now don go jail wetin no wetin go cost di man wetin go cost mohammed sali wey you see my my back here wetin wetin go cost him to tell di wife wey wey him send packing say okay o oh, make e come take dat child to the rightful father wetin go cause am no wetin go cost am so so now as he come kill the child now him face now don dey okay abi him body don dey okay now i tell you say no him body don dey okay now right so na killings of the child na him come solve the matter right now gba i no come know how some people dey do their own kind of things me i go like advise some people some women Eh? abeg if you know say say una no fit stay dey faithful in your marriage abeg no no no kuku marry seriously no this issue of uh, dna test dna knowing say ah me get the child o after some years the the thing dey dey cause problem to family the thing dey cause heartbreak to the to to to to family imagine this kind of thing no no imagine e talk say the wife don tell the husband say ah this pregnant to no be me get am o They go don resolve all these issues since e no go lead to the killing of that innocent child come imagine now child wey be say no be no be she commit offence she no know every she she no know anything come imagine now They come kill her now every all the good things wey the child suppose come do for for this earth now They come shut everything imagine No, more imagine unto the sin of the mother. Imagine now. No problem. Waiting I think on top on top this matter this matter of dna test dna test wey be say you e don dey this matter of giving another child to another man wetin i think about am and on top this mohammed sali because as we dey talk now this man now e don dey face e don dey face the the the the law i dey tell you na jail im dey so e don dey jail now wetin na think about am make i hear your opinion na the first things i go bring for you na i mean be dis make i leave you na for here my name na mc top secret see you in my next edition thank you.